ಅವನ ಬೇರೆ ನಂಬೆಲೆ ಅವನ ಬೇರೆ ನಂಬೆಲೆ ಅವನ ಬೇರೆ Itetero. Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana Noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka.
oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba naho wowe usimbuka gahoro wiririmbira Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese.
gahene gahene Reka njye kureba ikintu arimo akora.
ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe cyusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi amakuru yanyu twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse batubwiye ko ari byiza kurya ibiryo byose batugaburiye kuko ari byiza ku buzima bwacu kandi banatubujije kujogora ngo tuzajye turya n'imboga nibyo rwose cyusa abana ese namwe mujya mubona abantu babyina bambaye ubusa kuri televiziyo cyangwa kuri telefone z'iwanyu muze twumve utunyamaswa nawe se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanurira uko twategura ifunguro ryo kugaburira abana ryujuje intungamubiri zose kandi buri funguro rikabonekaho imboga tunasobanurirwa n'akamaro bifitiye abana bacu uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa gukurikirana no kugenzura ibyo abana bacu bareba kuri telefone mu gihe biga kugira ngo tumenye niba nta hohoterwa bashobora guhura naryo mu gihe bigira muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga tumenye uko twaribarinda ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
niba wumva wishimye koma mu mashyi niba wumva wishimye koma mu mashyi niba wumva wishimye niba wumva wishimye niba wumva wishimye koma amashyi
Tararara.
tarararara tarararara tarararara tarararara tarararara tarararara tararara kanyana niba wumva wishimye jya imbere ubyine niba wumva wishimye hamiriza niba wumva wishimye niba wumva wishimye niba wumva wishimye hamiriza bakame niba wumva wishimye jya imbere ubyine niba wumva wishimye hamiriza niba wumva wishimye niba wumva wishimye niba wumva wishimye hamiriza gahene niba wumva wishimye yamiriza niba wumva wishimye
Ko murekera mukomeze mubyine barashaka irashyushye.
rekera aho kubyina gahe nona Kubera iki?
nta soni ukaduhenera apu mwivuke mu maso mwese muze tunitahire dore gahe nabyutse dutera umwaku Ko muri abana babi batera umwaku gute?
kuki uduheneye nta n'ikariso wambaye ese ubundi urabyina uzamura ijipo kubera iki kandi uzi ko nta kariso wambaye None se ibi bindi kubyina murabona atari byiza. Ntabwo mubikunze?
oya ariko mama ukuntu mwajyaga mukunda ukuntu mbyina muvuga ko nzi kubyina wari uzi kubyina kandi ubyina neza igihe wabyina gutambara ubusa utazamura amajipo udahena ahubwo urambura neza amaboko ukabyina neza utureba udusekera naho ibyo urimo sinzi ibyo ari byo kandi aribyo bigezweho apu nta nubwo muzi ibigezweho bigezweho hehe kuri telefone nabonye abantu babyina kuri telefone ya mama nanjye imbyino nka ziriya nigeze kuzibona kuri televiziyo y'iwacu papa ahita azabivanamo avuga ko ngo si ibintu by'abana kuki iwanyu bakwemerera ngo urebe ibintu bitari byiza kuri telefoni gahe ko mba nayibye se mwishe inyuma y'inzu nkareba ibintu inshuti ze zimwoherereza none se abo bantu banabyina bambaye ubusa gahe nanjye ndibaza impamvu gahene yaje atambaye ikariso nayibagiwe mumbabarije ntabwo nibukaga ko ntayambaye gahe ntiwaguma ku irembo ntitwakomeza gukina utambaye ikariso ngwino nguherekeze iwanyu ubanza ujye kwambara ikariso ngaho mugenda ariko mubanguke kanya abasigaye tube twiririmbira babyeyi muturere neza tuzakure neza
yo gahene disi yaje ku irembo atambaye ikariso abyina azamura agakanzu abandi bana babona ko yambaye ubusa yego disi cyusa ariko utundi tunyamaswa twahisemo kumuherekeza ngo atahe mu rugo abanze ajya kwambara ikariso kandi twose twavuze ukuntu twabonye abantu babyina bambaye ubusa kuri televiziyo no kuri telefone z'iwabo none se mwebwe bana nshuti zacu nimutubwire iyo mama cyangwa papa babahaye telefone mujya mureba abantu bambaye ubusa cyangwa amakariso gusa kubera iki mukunda kubareba
kuri telefone ya mama niho nabibonye bambaye amakariso umwana mutoya mama yampaye taci mbona abantu bambaye ikariso njyewe namubonye ari muri filime yambaye ikariso nafashe telefone ya mama ntabwo pasuwari mpita mbibona mbona umuntu wambaye ikariso nabonye umuntu wambaye ubusa muri taci ya papa inje kufungura pasuwari naja muri yutubi nkakabona umuntu wambaye ubusa nkunda kureba abantu bambaye ubusa kuri telefone ya mama nanjye sinzi impamvu mbireba nabonye muri telefone ya mama ibipupe muri telefone ya mama njyewe nkunda abashaka kuba bambaye ubusa ndabareba nanjye nkunda ku- kureba abantu bambaye amakuru amakariso kubera ko mama aba nahiyanije telefone nkakoramo pasiwadi nkabireba nkajya muri videwo nkabireba nanjye kuri yutube nkabireba ooo abana mu gihe ababyeyi bacu baduhaye telefone cyangwa mu gihe tugiye kwiga tujye tureba amasomo adufasha kwiga ibyo batwigishije mu ishuri si byo bizatuma tumenya ibyo twize kandi biturinde kubangamira bagenzi bacu tubereka ibyo twavanye muri telefone mu gihe dukina abajya babikora ntituzasubire si byo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese Rwanda ni mubi bana mubimenye utera indwara mbi ku mubiri wacu turajye dukunda no kwiyuhagira tuzaba bazima eh tuzaba bazima eh
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu abacada efagaha rimwe kabiri gatatu bano nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinya na pauline muribuka ko ubushize twize gusoma no kwandika umubare gatatu noneho tugiye gukora umwitozo ukurikira kugira ngo ndebe ko mwibuka imibare twize reka nsaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kukwereka udukarita twanditseho imibare rimwe kabiri gatatu agenda akwereka buri gakarita hanyuma uvuge umubare wanditseho umuntu mukuru uri kumwe n'umwana itegereze urebe niba umwana azi gutandukanya imibare rimwe kabiri gatatu mubikoze neza cyane ndabona mwibuka imibare twize abana uyu munsi rero tugiye kwiga kubara ibintu bine nshuti zanjye ndizera ko buri mwana wese ubu yamaze kubona ibikoresho abana ngaho nimubare utubuye dutatu hanyuma mukore ikirundo cy'utubuye dutatu mubikoze neza cyane kuri icyo kirundo nimushyireho akabuye kamwe mubonye ko utubuye twose ari tune tubare kamwe tubiri dutatu tune mwabikoze neza pe noneho nimwongere mubare udushyimbo dutatu hanyuma mukore ikirundo cy'udushyimbo dutatu ongeraho agashyimbo kamwe hanyuma ubare udushyimbo twose mubikoze neza cyane noneho reka twifashishe uduti ngaho nimubare uduti tune mukore ikirundo cyatwo ongeraho agati kamwe hanyuma ubare uduti twose ni byiza cyane murakoze cyane abana mwamenye kubara ibintu bine pe noneho ubu muzi umwitozo mugiye kunkorera mugiye gufata ikaramu y'igiti n'ikayi hanyuma mushushanye karoti enye mwabikoze neza cyane ngaho nimubare izo karoti mwashushanyije murebe ko ari enye abana ndabashimiye cyane rwose mwitwaye neza isomo ryacu ryo kubara ibintu bine ni aha rirangiriye murabeho naho ubutaha kabiri gatatu kane
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze nibyo cyusa bana nshuti zacu muze dusange nyagakuru adukomereze inkuru
kera habayeho
abana karamenyogoku amakuru yanyu ni meza nyogoku ubu rero nje kubabwira inkuru noneho y'igisabo mutega amatwi mwese yego nyogoku Mm. gira amata ni umwana abana n'ababyeyi be na musaza we witwa mugisha sibyo yego nyogoku ngo arangwa n'amatsiko menshi agahora ashaka kumenya ibintu atazi kandi akaruhuka abonye igisubizo mwebwe ntabwo ariko mumeze yego nyogoku Eh, kwifuza kumenya ikintu yego nyogoku umunsi umwe gira amata yasohotse mu nzu asanga nyina ari kuzunguza igicuma kinini ni igicuma kinini ntabyumvise yego nyogoku Eh?
yego nyogoku ngo igicuma kinini kugira amata yegera nyina amwicara iruhande aramubaza ati mama iki ni igiki Ye, yabonye ari ubwa mbere akibonye abaza mama we urumva yego nyogoku Eh, noneho ngo nyina aramwenyura kumwenyura no guseka gahoro sibyo yego nyogoku amaze kumwenyura aramusubiza ati kiba cyita igisabo igisabo bagikoresha bacunda bacunda iki Amata.
amata gira amata n'amatsiko menshi arongera abaza nyina ati mama gucunda ni iki murabyumva yego nyogoku mbagarukirije ahangaha iyi nkuru ishimishije cyane kandi iteye amatsiko menshi yego nyogoku tuzareba ngo ese nyine gucunda ni iki murabizi buriya oya nyogoku muzabisobanurirwa ubutaha mwiha amashyi ye mwumvise mw'iki ubu ngubu wowe tubwire numvishemo ko ugomba kuzajya ushaka kumenya buri kintu cyose kugira ngo ube umuhanga kugira ngo ube umuhanga umenye ikintu yo kugira ikigucika nawe ukazajya ubaza ababyeyi ikintu ubonye utazi Ye, murakoze rero n'amatsiko menshi dutegereze ubutaha yego nyogoku amashyi menshi menshi menshi menshi menshi murabana beza
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzabika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
mbega inkuru nziza yego shacyusa bana inshuti zacu ntituzacikwe n'igice kizakurikira sibyo nibyo rwose noneho mbere y'uko dutaha tubanze turirimba ni indirimbo muriteguye twatangiye oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke iyo ndirimbo ivuye cyusa ndabizi se sinzi umuntu yohereje kuri telefone ya mama nanjye nkandaho urumva atari nziza oya irimo kumena umutwe kandi ndashaka kwikorera imyitozo yivanemo ndanze reba ukuntu barimo kwibyina we reba do uyu mugore avanyemo umupira reka turebe reba we n'ipatara yivanyemo nizere ko atavanamo n'iyi myenda y'imbere asigaye yambaye pfuka amaso nayivanamo utabibona teta ntabyo nshaka kureba none ko wowe urimo kureba cyusa njye se ko ndi umukuru ari njye mfura nshobora kureba ibyo nshaka njye nifitiye ubwoba ko mama nasanga tutakoze imyitozo arakara vanamo ibyo bintu dukora imyitozo cyusa nyereza iyo telefone niyigire ndanze reka nirebe urimo kwandika ibiki muri telefone ya mama cyusa ndimo gusubiza uno muntu umusubiza iki arakwandikiye nyereka igira yeye ni icyongereza nanjye ndamusubiza mu cyongereza akwandikiye iki mbwira mu kinyarwanda ibyo yanditse cyangwa amamagare mama aranditse ngo do you love the video arakubaza niba ukunze videwo yego nawe ndamusubiza ngo yesi yowe dore ifoto yohereje nanjye ngiye kumusubiza ngo yesi ifoto y'iki ndanze sinyikwereka urabibwira mama sha wanyeretse mbwira cyangwa amamagare mama ndanze sinyikwereka yohereje ifoto y'amabere kazi kawe cyusa uramusubije nshyizeho igikumwe cyusa wavuye muri ibyo bintu tukiga mama yadushyize aha mu nguni ngo twige adutiza telefone akanya gato none araza kuyitwaka ntacyo turakora ugiye he se kwituma siga telefone rero ujyanye telefone se kwituma ndanze wijyana telefone cyusa cyusa iyo n'ubundi bwoko bw'abana mwe ko nabohereje kwiga nabohereje kwiruka aha mu nzu no guteza akavuyo si cyusa se yatwaye telefone none nabuze uko niga cyusa sohoka nonaho mu cyumba fungura se fungura nonaha kuki watwaye telefone ukajya kwifungirana mu cyumba cyusa he? kuki ngo iki bivuge se ngaho bwira mama iby'uwo mugore w'amabere ngo umuki ngo umuki umugore w'amabere wohereje indirimbo arimo avanamo imyenda wibeshya ntabwo mbeshya namubonye yakoheje indirimbo avanamo imyenda none yakoheje n'ifoto y'amabere ushyiraho igikumwe urangije uragenda cyusa none ahanyereka iby'uwo mugore unyereke n'iyo ndirimbo n'ayo mafoto biri hehe maze kubisiba ngo umaze kugira utacyusa ubisibye utabinyeretse ninde uryohereje binyereke nonaho simuzi sinamenya aho byavuye uzi ko n'ubu nagukubita uzi ko nagukubita ariko njye ntayo namwohereye inki se ifoto y'akanyoni kanjye hariwe mwana yanjye we kuko wari ugiye kuyohereza cyose wari ugiye kuyohereza koko yego nari ngiye kwifotora ariko ariko turakurogoye nibyo ushaka kuvuga cyose urananiye urananiye mwana wanjye ndakugira nte koko hmm? ubu rwose njye nagukubita washyanuka ubu nagukubita ahabaye iki se ko numva ari induru eh?
ni aba bana abana baha telefoni ngo bige Hmm.
aho kwiga bakajya kuri telefoni bakandikirana n'abo batazi Ngo?
bakohererezanya amafoto bambaye ubusa Eh?
arengana nibyo cyusa eh? mbwira nibyo mbabarira sinzongera abana kirazira kwandikirana n'abo mutazi kuri telefoni kuko bashobora kubashora mu ngeso mbi Eh.
urumva si n'ibyo gusa ni ukwitondera imbuga nkoranyambaga kuko hari n'igihe bazikoresha mu guhohotera abana bumvise nk'ibyo byari bikubayeho cyose Hi.
kubona koko wari ugiye gutanga ifoto y'ubwambure bwawe yebaba we mariyaro natwe tugomba kutajugunyira igihe cyose telefone abana none ko baba bakeneye kwiga bibaye ngombwa rero ko tubatiza telefone tugomba kubaguma iruhande tukareba uburyo bayikoresha Hmm? naho ubundi hanze aha hari itumanaho ryateye intambwe ku mbuga nkoranyambaga abana bacu twazababura pe yewe nibyo kamara Hmm.
ngize ubwoba pe n'ubu umutima nturasubira mu gitereko yewe ntabwo byoroshye ni ukuri
mariya roza atungwa no kubona cyusa yihugikana telefone yari yabahaye ngo bigireho we na mushiki we teta noneho agira amatsiko yo kureba ibyo cyusa yari arimo asange arimo kwandikirana n'umugore anamubwira ko yari yohereje ifoto yikuramo imyenda asigaranye ikariso gusa ariko cyusa amaze kuyisiba cyusa kandi anabwira nyina ko uyu mugore bandikiranaga yari yanasabye cyusa ko yifotora yambaye ubusa akamwoherereza akanyoni ke ese babyeyi ni iyihe mpamvu dukwiye gukurikirana abana bacu mu gihe bigira ku buryo bw'ikoranabuhanga muze twegere impuguke
nitwa ntirenganya jean claude eh, ndi umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha by'umwihariko nkorera mu ishami ryo gukumira ibyaha umwana rero agomba kurindwa akitabwaho amategeko akamurengera ariko noneho by'umwihariko umubyeyi we akabigira akarusho umwana kandi buriya tumenye ko ari umuntu ukunda kurangwa n'amatsiko cyane cyane cyane igihe amaze kugera muri ya myaka imuhuza n'abandi ubwo turavuga cyane wenda ku mashuri no mu myigire rero eh, uyu munsi aho isi igeze ni uko ibintu byinshi bisigaye bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ariko mu ikoresho ry'ikoranabuhanga hari ibyo tugomba kwitondera hari ibiba birimo umwana atemerewe kubigeraho bitewe n'ikigero cye ahanini ahangaha nashaka kuvuga bya bindi usanga binateye nyine amatsiko abana birimo rimwe na rimwe n'imibonano mpuzabitsina aha rero umubyeyi cyangwa se umwarimu cyangwa n'undi wese ufasha umwana mu myigire iyo akoresha ikoranabuhanga ntabwo agomba gutererana umwana ahubwo agomba kumuba hafi kugira ngo umwana atajya no muri bya bindi bitamugenewe ariko hirya y'ibyo ni uko hari n'ibyo amategeko ateganyiriza ba bantu bajyana abana mu bikorwa nk'ibyo nk'iyo turebye eh, mu itegeko rirebana no kurengera umwana hari ibyo amategeko avuga mu ngingo ya mirongo itatu na gatatu aho bavuga kwereka umwana amashusho yerekeranye n'ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina cyangwa kumwumvisha amajwi yaryo icyo gihe amategeko abiteganyiriza ibihano ku wo byagaragayeho igihano kitari na gitoya kuko n'imyaka kuva kuri itanu kugera imyaka hagati y'imyaka itanu n'imyaka irindwi ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni eshanu ibi ngibi wenda dutangemo ingero kugira ngo abantu babyumve neza ni ha hantu abantu batangira gushuka abana bakabasaba amafoto y'ubwambure rimwe na rimwe ikiga kigaragara ni kwa kundi bashaka kugira ngo babamare ubwoba bizajyane no mu ngeso zo kubasambanya cyangwa se nabo ubwabo bakabanza bakohereza amafoto y'ubwambure kugira ngo abana bakunde bashirike ubwoba babatinyuke iyo rero tuvuze eh, kuri ibi byaha byugarije abana bacu bikoreshejwe ikoranabuhanga tugomba kwibaza ngo nese ninde ubundi ugomba kurinda umwana ibyaha nk'ibyo uwa mbere ni twebwe ababyeyi ko ni twebwe tu- tubana nabo kenshi n'ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga hari byinshi tubatiza mu ngo iyo bavuye mu mashuri za telefoni za kompiyuta ntabwo rero tugomba kuba kure yabo tugomba kuba hafi yabo bakabikoresha tuzi neza n'ibyo barimo ingero zagiye zigaragara aho abana bafata za telefoni ngo bagiye muri za gusacinga bakora ya mikoro babahaye ku mashuri bagacunga umubyeyi yibereye mu bindi byo mu rugo nabyo bitoroshye akigira mu gucatinga n'inshuti ze ndetse rimwe na rimwe n'abamurusha imyaka ari naho baberamo koherezanya ayo mafoto y'ibyo byose twavuze y'ubwambure bizabajyana no mu gukorerwa bya byaha twavuze byo kubasambanya n'ibindi birimo kwa kubabuza amahwemo babasaba gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'ibindi biguzi by'amafaranga ibi byose rero biradusaba twebwe ababyeyi twebwe abarezi twebwe abo ari bo bose dufite inshingano ku burere bw'umwana ndetse n'umuntu uwo ari we wese kuko buri wese afite inshingano ku burere bw'umwana kuko dufata umwana wese nk'uwacu biradusaba kuba hafi y'abana kugira ngo tubarinde kugwa mu byaha nk'ibi ngibi bibakorerwa ikoranabuhanga buriya koko iyo ugiye no kureba eh, ni ni- ni irya vuba hari ababyeyi bamwe usanga koko batanasobanukiwe nabo ubwabo n'uko rikora ahubwo abana bacu ari bo baturusha kumenya uko rikora icyo rero ni ikibazo kitoroshye ariko nta buhanga bundi bisaba niba cya gihe umwana ari twese tumaze kumenya gusobanukirwa izo mpungenge cya gihe umwana arimo yiga yifashishije iyo telefone avuga ko arimo imu- sacinga imufasha kugira ngo abashe gukora neza ibyo abarimu bamuhaye gukorera mu rugo tumube hafi tube hafi ye turebe ese ibyo arimo kureba koko ni ibijyanye n'amasomo cyangwa yatandukiriye amasomo yigiriye muri za fesibuku yigiriye muri za watsapu n'ibindi n'ibindi n'ibindi ntabwo tugomba kujya kure mu byo yego ni byiza dufi- ni byi- ni byo dufite byinshi biduhugije mu rugo ariko tumenye ko nta cyaduhuza icyo ari cyo cyose cyatubuza kuba dukurikiranira hafi uburere bw'abana bacu kuko niwo mutungo ukomeye dufite
babyeyi murabyumvise ko ari ngombwa gukurikirana abana bacu mu gihe bigira ku buryo bw'ikoranabuhanga kuko abana bagira amatsiko mu gihe tutababaye hafi barimo kwigira muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga bashobora kureba ibitabagenewe harimo n'amashusho y'abantu bambaye ubusa kandi aba bantu bashobora kubahohotera boherereza abana amafoto yabo bambaye ubusa ashobora gutuma batinyuka maze bakabashora mu ngeso mbi harimo no kubasambanya gukurikirana abana bacu mu gihe bigira ku buryo bw'ikoranabuhanga ni ngombwa kuko ari inshingano zacu nk'ababyeyi kugira ngo tubarinde guhohoterwa muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga kandi abana niwo mutungo ukomeye dufite
nshuti zacu ikiganiro iteto twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanurira uko twategura ifunguro ryo kugaburira abana bacu ryujuje intungamubiri zose kandi buri funguro rikabonekamo imboga kuko rituma abana bacu bagira ubuzima bwiza kandi bagakura neza duhere ku butumwa bwa genevieve ingenzi kati uri i nyanza ati umwana kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze buri gaburo rye hagomba kubonekamo ibitera imbaraga harimo imyumbati ibijumba n'ibindi ibirinda indwara harimo imboga n'imbuto urugero ibinyomoro isombe n'ibindi ibyubaka umubiri harimo ibishyimbo amashaza ndetse n'inyama naho bizi yaremye aroyize ari ikirehe ati numva ifunguro rihagije ari ririmo ibitera imbaraga ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri ati kandi ndabakunda kubw'inama nziza muduha anavuga ko bakunda ikiganiro itetero dusoreze ku gitekerezo cya renese dudu ntirampe buri i nyanza akagira ati burya impamvu igaburo ryose rigomba kubaho imboga ni uko imboga rwatsi zirimo intungamubiri zituma umwana abaho neza dushimire genevieve kati ingenzi uri i nyanza bizi yaremye royize uri i kirehe na renese dudu ntirampe nawe uri i nyanza ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bane nshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire indirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bane nshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda awa awa awa awa Iyo tubyina tubyina turirimba la la la la la la Iyo dukina dukina turirimba la la la la la la Mbega utujwi mbega utujwi turirimba turirimba la la la la la la la la Iyo tubyina tubyina turirimba la la la
petero ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice abana mbere na mbere